Iyi mwumvanira d'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse eugene tuyahere mu karere k'ibiyaga binini vya afurika muri rdc abantu baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano yiyamiriza u rwanda ejo ku munsi wa mbere ikinshasa ku murwa mukuru w'ico gihugu bagiriza u rwanda kuba rufata mu mugongo umuhari m23 mu gihe icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi kirushiriza kwiyongera abari mu myiyerekano basabye ko ambasaderi w'u rwanda yirukanwa mu byivugo byabo bavuga ko kongo ari igihugu cyabo ata santimetero n'imwe izoja ku gihugu cy'u rwanda kongo imaze iminsi yagiriza u rwanda ko rufasha umuhari m23 ugizwe ahanini n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare cya kongo mu ndwi iheze mu ntara ya kivu y'uburaruko ihana urubibe n'u rwanda ariko umuvugizi wa leta ya kongo patrick muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko kongo itugaye umuryango w'ibiganiro igisirikare cy'u rwanda rdf mu nyuma caciye kivuga ko hari abasirikare bacu babiri banyurujwe bari mu kandi bari mu bikorwa bari mu bikorwa byo gukizura kikavuga ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u rwanda fdrr ukorera mu buseruko bwa rdc n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ko ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hahunga abantu ibihumbi mirongo irindwi na bibiri ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo ngo ashobora kuzosamburwa muri iki gihugu nyene ubwicanyi ntibusiga ubundi abaroberi muri repubulika ya demokarasi ya kongo barishe abantu cumi na batandatu bakomeretsa abandi ndwi hamwe bongera baturira n'imodokari mu gitero bagavye mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu buseruko bw'ico gihugu ishirahamwe ritabara imbabare ku isi croix rouge ryavuze cyo kuwa mbere ko ico gitero catanguye ku mugoroba wo ku munsi w'imana ibulongo muri kivu y'uburaruko umukuru ugwaruka mu gace byabereyemwo ariwe andika mihekto yaragirije umuhari adf kuba ari we wakoze ubwo bwicanyi ishyirahamwe croix rouge rivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi waryo yishwe ariko aragerageza guhunga iki gitero kibaye icya kane gikozwe na adf muri ako karere ka bulongo kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri tukiri muri afurika kandi muri senegali igipolisi cyarahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mu icwa ry'abana b'inzoya cumi n'umwe baheruka gupfira mu bitaro baturiwe n'umucanwa ahashyirwa abana bavuka batageze mu gisagara cya tivawuwane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu perezida makisar yaciye akura mu mabanga umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu abdulaye diouf sar umunsi wakurikiye iryo bara sendika y'abakozi bakora mu gisata cy'amagara y'abantu bayavuze ko batatu bafashwe ari umwakirizi muri ibyo bitaro umuforoma hamwe n'uwurongoye igisata kijejwe abakozi muri ibyo bitaro
Washington ijwi ry'Amerika
amakuru ku ntambara muri Ukraine abakuru b'ibihugu vya Buraya barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana n'igihugu ca Hongria kiri ku Buraya cari casavye kubangira ku bindi bihano bishasha uwo muryango wari wateguye gufatira Uburusiya igihugu ca Hongria cavuga ko kitaritegura bihagije ku buryo cyo kwiba ko nticongere gukura igitoro mu burusiya umukuru w'urwego nyobozi bw'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen yavuze ko bumvikanye ibihugu bya buraya ko bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu burusiya ku bice bingana mirongo icyenda ku ijana gushika mu mpera z'uyu mwaka ni mu gihe inteko z'uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice bitari bike mu ntara ya dombasi mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine hani Washington muri Amerika perezida Joe Biden nawe yavuze ko atari ko ararungika muri Ukraine ibisasu vya rokete bishobora guterwa gushika ku butaka bwa bw'uburusiya ikirere yasabye amerika ubwo bwoko bw'ibirwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero by'uburusiya ikirere iheruka kuronswa kandi na amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi mirongo ine z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu iyo mfashanyo yazayiyongera ku zindi mfashanyo amerika imaze guha igihugu ca ukraine mushikiranganji mushasha w'ubufaransa jejwe imigenderanire catherine corona mu rugendo yarimwo kiyeve ku mugwa mukuru wa ukraine yavuze ko igihugu ciwe citeguye kongereza imfashanyo za gisirikare kuri ukraine kugira hagarikwe ibitero vy'uburusiya
washington ijwi ry'amerika nayo muri irake abategetsi bajeje umutekano bavuze ejo kuwa mbere ko hafi misile zitanu zatewe ku ikambi irimwo abasirikare ba leta z'umwe za amerika mu bugaragwa buri mu burengero bw'ico gihugu abasirikare babiri ba irake bavuze ejo kuwa mbere ko ico gitero cakozwe ku ikambi ya ain al asade ni mu ntara ya anbar mu burengero bw'icyo gihugu bavuze ko hononekaye utuntu duke ariko kandi atabahakomerekeye abakoze icyo gitero ntibashotse bamenyekana ariko leta z'ubumwe za amerika ikunze kwagiriza imihari y'abarwanyi bari muri iraki bashyigikiwe na irani ko aribo bakunze gutera abanyamerika mu gihugu cya iraki
aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi abacuruzi b'inka ihene n'intama n'abafite amazu y'uburiro bo mu ntara ya gitega basaba ubuyobozi guhindura icyemezo bwafashe cyo kubabuza kugurisha no kurya inyama urabona inyama z'inka ku kiro ayo zigugwa ubu inkwavu turagura urukwavu rwa cumi na bitanu rw'ibihumbi icumi ibyo byose tuguye mu ruhombo izo nyama naho zihabana murajya mugabo ntubusubije agatahe kandi mwumva arayo tuba twasabye mu mashyirahamwe
uyu ni umwe mu bafite inzu y'uburiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bagera ku gihumbi na magana atanu bo mu rubambo batahutse ejo bava mu kibaya cya rusizi aho bari barahungiye ibitero by'abarwanyi b'abarundi ba redi tabara naho i kigali mu rwanda inama y'umuhora wa ruguru irasuzuma uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubuhahirane izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda ahakoraniye inama y'umuhora wa ruguru bariga uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubuhahirane repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyitabiriye inama umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asumuta kaboyi niwe wakurikiranye iyi nkuru ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru ntibifatira ibicuruzwa ku cyambu cya mombasa muri kenya birimo u rwanda uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo kenya sudani y'epfo ndetse n'igihugu cya uganda mu nama yahuje intumwa z'ibyo bihugu mu rwanda biga ku bibazo biri mu buhahirane bwabyo n'ingamba zafatwa ngo bikemuke repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyitabiriye inama y'i kigali nta mpamvu yatangajwe yo kutaboneka kwabo gusa bateguye inama basobanuye ko iki gihugu kikurikira cyifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ikoranabuhanga abitabiriye iriya nama baganiriye ku bibazo bikibangamira gucuruzanya hagati y'ibi bihugu harimo n'imikoranire itaranoga hagati ya za leta zabyo n'abikorera ku giti cyabo muri iyi nama kandi buri wese mu bahagarariye ibihugu biwugize yavuze uko igihugu cye gihagaze mu gushyira mu bikorwa ibyemejwe ariko hakarebwa uko ubufatanye hagati y'abikorera na leta buhagaze nubwo uyu muryango washyizweho ndetse ukaba umaze imyaka myinshi ukora abanyamuryango b'ibihugu bigize uyu muhora wa ruguru bagaragaza ko ibibazo bya politike bikoma mu nkokora imikoreshereze myiza y'uyu muhoro uyu ni bwana nzohera floribert waje ari mu buyobozi bw'abikorera mu gihugu cy'u burundi ingorane ntizishobora kubura hari aho usanga asibye ku munota wa nyuma canke gusiba kubera imvo za politike canke z'umutekano nk'ubu ushaka kuzana ibidandazwa mu rwanda canke kubikurayo umuhoro utarugurura canca ahandi hama ugasanga amahera yo kuriha urwo rugendo abaye menshi ukaca usanga rero bigiye ku munyagihugu ujya agura ikidanozo bwa nyuma uyu mushoferi ukoresha uyu muhora yunga mu bivugwa n'intumwa y'u Burundi ku ngorane bahura nazo mu muhanda hagati ya kenya n'ubugande hari amaraba cyangwa kisumu hakunze kuba jamu cyane kabamo nanone ikibazo cy'iminzani mu mihanda usanga hari iyemera imodoka kwinjira polisi mu muhanda nazo usanga ari inzitizi ni za ruswa zitarangira hari ikintu bari babikozeho ubu ngubu ariko bigenda bigaruka ngira ngo niba navuga aho kwa kwishyira hamwe n'ubundi usanga kwaragabanyije ingufu byarongeye bisubiraho inyuma ku buryo mbese iyo hari uko kutumvikana kw'ibihugu icyo gihe rwose ku mushoferi bimugiraho ingaruka abateraniye mu nama y'i kigali bemeza ko ibibazo bikibangamiye ubucuruzi muri uyu muhora nabyo bizahabwa umwanya mu biganiro bihuje ibi bihugu mujiji nosa ni umukozi w'ikigo gishinzwe iterambere ry'u rwanda rdb ashinzwe ubufatanye hagati ya leta n'abikorera twashakaga kuganira ku mishinga hagati y'abikorera n'inzego za leta kugira ngo turebe imishinga mu by'ukuri twakora yagirira akamaro uyu muhoro wa ruguru ikintu cyagiye kibandwaho cyane cyane muri taransiporo hari byaganiriweho ko abashoferi cyangwa aya makamyo manini usanga nta bikorwa remezo bihari by'aho bwije aho babona amacumbi aho baparika amakamyo yabo icyo ni ikibazo kigoye abakurikirana hafi ubufatanye bw'ibihugu byo muri aka karere bemeza ko ubushake buke bwa politike butuma ibyo ibi bihugu biba byaremeranije bitagerwaho uko bikwiye mu mwaka ushize nibwo inama nshingwabikorwa y'ibihugu bigize uyu muhora yari yemeje ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byitezwe gutangiza ibikorwa by'imihanda ibihugu bigize uyu muhora kandi byagombaga kuba byahuje politike z'ubucuruzi kugira ngo bukorwe ku bwumvikane busesuye bw'ibi bihugu ubwo abakuru b'ibihugu bahuriye ku muhora wa ruguru baherukaga guhura mu myaka itanu ishize bari bemeje umushinga wo gukoresha indangamuntu mu karere nk'icyangombwa cy'inzira na viza imwe ku bakerarugendo banatangiye iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi uzahuza kenya uganda n'u rwanda byari byitezwe ko iyi gari ya moshi izoroshya ubwikorezi burimo n'ubw'ibikomoka kuri peteroli aha ariko hakabaho no guteganya n'umushinga w'uruhombo ruzanyuzwamo ibikomoka kuri peteroli rugahuza ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru rwari kuzura muri bibiri na cumi na karindwi gusa kugeza ubu ibyari muri gahunda yo kuba byamaze gukorwa byinshi ntibyabashije kurangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakoze mu rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu aimable karasira uzaramba yanze kuburana avuga ko yabitewe n'iyicarubozo akorerwa muri gereza ejo yagombaga kuburana mu mizi ku ifungwa n'ifungurwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali mu rwanda eric bagira ubusa yari mu rukiko bwana Aimable Karasira uzaramba yageze ku rukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa inkweto za parasitiki z'ubururu n'amasogisi y'umukara maremare amugera mu mavi yararinzwe n'abacungagereza benshi yambaye amapingu ku maboko afite n'agafuka k'akadeyi k'umweru atwaramo amadosiye umutekano kandi byagaragaraga ko wakajijwe kuko hari n'abapolisi benshi ku rukiko Karasira biboneka ko afite intege nkeya yasabye kuburana yicaye yabwiye urukiko ko afite isereri ko rero yashoboraga kugwa hasi kandi yongeraho ko atiteguye kuburana umucamanza yamwemereye kuburana yicaye yavuze ko afunzwe nabi kubera iyicarubozo gereza imukorera nk'uko abyemeza mu magambo ye bwite yavuze ko abacungagereza bamuzanye kuburana ku ngufu atabishaka ati nemeye kuza gusa nanga ko bankubita yemeza ko yari amaze iminsi itatu adasinzira yasobanuye ko atanga kuburana ariko ko igihe cyose uburenganzira bwe buzaba butarubahirizwa atazaburana yavuze ko imiti ya diyabete yafataga abacungagereza bayimwambuye Karasira avuga ko ari umwere ariko ko uburyo afunzwemo asa n'uwatangiye ibihano yabwiye urukiko ko ibyo aregwa byose nta na kimwe yemera yavuze ko adashobora guhakana cyangwa gupfobya jenoside yamuhekuye kandi ko anayemera n'uburyo yateguwe umunyamategeko umwunganira Metere Gatera Gashabana nawe avuga ko abarinda Karasira batigeze bemera ko amugezaho dosiye y'urubanza inshuro zose yamusuraga nawe yasabye igihe gitoya cyo gutegura urubanza ariko kitafatwa nk'umwanya wo kurutinza mu rukiko karasira yakunze kwikoma abanyamakuru yita ko bari mu kwaha k'ubutegetsi yanga ko bamufotora ni uburenganzira urukiko rwamwemereye mbere y'uko atangaza ko atiteguye kuburana umunyamategeko gatera gashabana yari yabanje kuzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo yavuze ko bitumvikana uburyo Karasira afunzwe kandi impapuro za muganga zaragaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe yatewe n'amateka ya jenoside yamugizeho ingaruka Karasira kandi anafata imiti y'indwara y'igisukari izwi nka diyabete aho agereye muri gereza yavuze ko ubu arwaye n'umugongo ukomoka ku buryo afunzwemo Karasira avuga ko afungwa amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane mu gihe abandi bagira ubwinyagamburiro ubushinjacyaha bwavuze ko gereza ikurikirana iby'uburwayi bwe nk'uko ikurikirana ubw'abandi bafungwa umucamanza amaze kumva inzitizi ku ruhande rwa Karasira yahisemo kwimura urubanza ku yindi tariki Karasira aregwa ibyaha bine ibyaha byo guhakana no guhisha ingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kubiba amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'impuha yatawe muri yombi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibyaha byose aregwa arabihakana akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki bikomoka ku magambo yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube itandukanye yashinze umuyoboro wa YouTube yise ukuri mbona avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi mu miburanire ye yakunze kumvikana ko adateze guteshuka ku cyo yita guharanira ukuri yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi iburanisha ryemerewe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi y'umwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa urakoze tunyaruke noneho mu burundi abacuruzi b'inka ihene n'intama n'abafite amazu y'uburiro bo mu ntara ya gitega ntibakiriye neza icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo gufunga isoko ry'inka riri ku mutumba wa rutegama muri komine gitega batabimenyeshejwe inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika yifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa inka impene n'intama hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo uwo ni umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye no korora ariko ashimangira ko ingingo yafashwe yo kugara isoko y'inka impene n'intama iri ku mutumba wa rutegama muri komine ya gitega no kubuza uruja n'uruza rwavyo ari ntabanduka iyo ngingo rero yo kugara iyo soko yahora irema buri wa mbere utangura indwi yafashwe n'ibiro by'intara ya gitega bifatikanije n'ibiro by'intara mu byo bijejwe harimo ubworozi abategetsi basiguye ko iyo ngingo yafashwe kugira indwara yateye inka rift valley aho zifatwa zivumuna ntibandanye irandagata naho biri uko iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abadandaza bashora ibitungwa vyabo muri iyo soko bamenyesha ko batayimenyeshejwe kuko batigeze bumva bivugwa ku maradiyo ni uruhombo runini cyane kuri bo kuko hari ababa bavuye mu ntara ya cankuzo n'ahandi kure bagaharura urugendo rwo gusubira inyuma iyo ngingo yarakoze kandi ku bantu bari bafise amazu y'uburiro mu micungararo y'iryo soko bamenyesha ko bizobagora kwishyura amadeni bafashe mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana igituma tuguye mu gahombo twebwe twakoresha amahera dutira mu mashyirahamwe nyine none murabona ntitwamenyeshejwe bahora babivuga ku bantu bato bato tukabyumva bagatangaza ati mu ndwiza isoko ntiroreme hanyuma mu masengero bahora bacishaho amatangazo ibintu byabonetse muri ayo matelefone makuru makuru twebwe twamaze kurangura twamaze guteka ku bisanzwe turaguye mu gahombo katagira uko kangana turabaga inkwavu turateka inyama z'inka murabona inyama z'inka ku kiro ayo ziguga ubu inkwavu turagura urukwavu rwa cumi na bitanu rw'ibihumbi icumi ibyo byose tuguye mu ruhombo izo nyama naho ziha abana murajya mugabo ntubusubije hagatahe kandi mwumva ariyo tuba twasabye mu mashyirahamwe abandi bakozwe ko n'iyo ngingo ni abayangayanga bavuga ko hariho ibitungwa bari bamaze kugura kugira babage ubu ntibafise aho babishira ntibanaronka n'ingene babigaburira kubera uruja n'uruza rutemewe basaba ababijejwe guhindura iyo ngendo agahombo ngira nuko izo nari namaze kugura abona ko ari no muci uba wamaze kuvuga uti duterezwa kubagwa agahombo c'ubwira rero nuko nk'ubu aho ziri zica zisonze co nosaba je nosaba ko abaganga boraba iyo ngwara hama nyimba ironka umuti bakavura bakakinga hanyuma twe natwe ubuzima bukabandanya umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ubworozi serge nkuru nziza asaba abaganga b'ibitungwa n'aborozi kumera amagabo bagacungera iyo ndwara abafundi mu by'ubworozi bari ku rubuga basabwe gufata ingingo zose zibereye bikingire iyo ndwara bongere bakinge irandagatajaye aborozi bahamagariwe kumenyesha abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose babona igitungwa kigwaye mu turere iyo ndwara imaze kwibonekezamwo hobandanya ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa inka impene n'intama hamwe no kubibaga gushika kafashwe izindi ngingo umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi deogide rurema abuza abantu kwihereza inyama mu gihe hakivugwa iyo ndwara ku kibazo kijanye n'abihereza amata y'inka umushikiranganji deogide rurema amenyesha ko byose bizotomogwa n'abahinga mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bari kumwe n'abo mu bw'amagara y'abantu kugira barabire hamwe icokogwa iyo ngwara rero yiswe rift valley ifata inka impene n'intama yarapimwe yongera iremezwa ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ni indwara yandukira abantu ivuye ku bitungwa imaze kwibonekeza ahatari hake mu gihugu iyo ngwara rift valley yibonekeza cyane mu bihugu byo muri afurika biri munsi ya sahara ikaba yabonetse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urakoze desire kuri iyi nkuru tugenda no muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage bagera ku gihumbi na magana atanu bo mu rurambo muri gurupoma ya kigoma teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo bahungutse ejo kuwa mbere bava mu kibaya cya rusizi bari bamaze umwaka urenga barahunze ibitero by'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara na mayimayi inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira aba baturage bahungutse kuri uyu wa mbere bagizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bahungiye ku bwegero muri teritwari ya uvira na kamanyura ndetse na nyange zo muri teritwari ya walungu berekeje ahitwa kahororo bibango ndetse n'abijojwe nk'uko byemezwa na muragizi ive umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse twazindutse mu gikorwa cyo kuzamura abantu ubu turahagaze benshi bagiye n'abasigaye hano bategereje kuko imodokari zishika twese tukazamuka hagiye bangahe babaga he donke abantu bagiye ni abantu ni amafamiye magana atatu mirongo ine zirimo abantu igihumbi magana atandatu mirongo itanu n'icyenda bavuye kamanyora bavuye hano ku bwegera abandi bari nyangezi na uvira tuzamutse dusubira mu mahene y'iwacu mu rurambo donke muri iriya mihana yacu twagiye tuvamo kandi tuzamukanye ibyishimo byinshi nyantore joli ni umubyeyi w'abana umunani yavuye ku bwegera aho yari yarahungiye agiye kahororo avuga yuko nubwo imitwe yitwaje ibigwanisho yamutwikiye amazu ndetse ikabanyaga n'amatungo yahisemo guhunguka bitewe n'ubuzima bubi bari babayemo hano twari tubayeho mu bintu bigoye ijambo rya mbere ni igihugu tutari tumenyereye cya malariya nyinshi ariko tuba dutaha iwacu nta ndwara zahabaga iwacu hari heza iwacu sinabona uko navuga mbese hano kubona ibyo kurya biratugora twarahinze tumare guhinga tubura imvura ariko iwacu haba mu mvura haba muci tureza ibijumba abana bakarya bagahaha nicyo gitumye twishimye dutashe iwacu ngabo nziza mutuganye na Yeremiya sebaganwa bavuye bwegera bagiye mu mwana wo mu bibango bashimangira ko ubuzima bubi bari bamazemo umwaka mu buhungiro aribwo butumye bahunguka twishimiye gutaha mu gihugu cyacu cya gakondo yacu twari dutuyemo twasuhukiye hano duhunga twari tumaze igihe hano mu buhunzi ariko kuri uyu munsi wa none dufite ibyishimo byinshi cyo gusubira mu karere kacu ka rurambo uyu munsi wa none abantu bose bafite ubwuzu n'umunezero wo gutaha ngo basubire mu karere ka rurango mwari mubayeho gute hano twari tubayeho mu buzima bugoye mu bwa malariya abantu bari bakondekanye indwara za buri munsi ibibazo bitari bimwe aha hari hatunaniye mu buzima twumvaga kuko hatunaniye nishimiye cyane kuko dutashye mu gihugu cy'iwacu tashe muri gakondo yacu nicyo nishimiye kuko twari twarangajwe nyine n'abariya bagizi ba nabi ariko bongeye leta ikatugirira imbabazi ikatwongera kudusubiza ku ibere tukaba dutashye turumva tunezerewe uyu munsi wa none turi mu birori n'ifete yo gutaha iwacu ive muragizi ni umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse zo mu rurambo avuga yuko kugira ngo bahunguke babifashijwemo n'ubwami bw'abafurero ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare hamwe n'imvukire zo mu rurambo gusa twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa sheferi y'abafurero bwari buhagarariye gahunda yo guhungukana aba baturage ntibyadukundira andi makuru yemeza yuko aba baturage bahungutse nyuma y'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye mu misozi miremire gurupe makigoma irimo sheferi y'abafurero izi mpunzi zihungutse kandi nyuma y'amezi agera kuri atandatu igisirikare cy'u Burundi cyirukanye ishyamba za ritabara muri bimwe mu bice byo mu rurambo ho muri gurupe makigoma ahari hasanzwe hatuye abo baturage nk'uko byemezwa na zimwe muri za sosiyete sivire zo mu misozi miremire ya uvira vedasi ngabo ijwi rya amerika uvira
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika turi no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwadusanga no kuri facebook na youtube kuri voa radiyo yacu nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira bashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. March production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika.
moja na upendo, vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Dr. Mash Production.